iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turigenera ikerezo rya mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na cumi n'indwi muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe indongoye ibiganiro by'uno mwanya twiga tuzi ko tuzokora none ubu twongeye kuza gutonda bace nkako dukora cyene cyene numva niyase ko ubuzima bwanje ataho bugiye kuja kubera ngiye kuba mw'ibarabara atake bazonkotse aba ni bamwe mu banyeshuri mwaka w'icenda mu ntara ya cibitoke mu burundi batisanze ku ntonde z'abarekuriwe gukora ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'ishure nshingiro riniga abagera kuri batatu baravye kubera uguta umutwe iyo nkuru iri muzo tuza kugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho isi yose iriko irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi umwanya n'ivyuma bikaza kudukundira twemeye gukubitira amakambi atandukanye turaba ingene impunzi z'abarundi zibayeho musangwa ikaze imbere yo kuja mu makambi no mu ntara mbanze ndababwire muri make kuno wa kabiri isi yose iriko irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ni muri iyo ntumbero ku munsi wa kane no ku wa gatanu winondwa igihugu c'ubuganda kizokwakira inama mpuzamahanga ku kibazo c'impunzi umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu onu antonio guteres azoba ari muri iyo nama co kimwe n'abasanzwe bafasha muri ico gisata two kwibutsa ko igihugu c'ubuganda kibarizwamwo impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi amajana abiri zigizwe n'abarundi ba baba ibihumbi mirongo ine na batanu ivyo ibi gihugu nta e, ico gihugu murantunga nta musi wijana kitakiriye impunzi nshasha ahanini zigizwe e, n'abaje bava muri Sudani y'epfo igihugu c'Ubuganda twizeye ko iyo nama izohera gishoboye kwegeranya amafaranga agera ku mamiliyari umunani y'amadolari y'abanyamerika ku isi yose impunzi zahungiye mu bihugu bitari gwabo n'izigeranirijwe hagati mu bihugu vyabo zirenga miliyoni mirongo itandatu na zitanu n'ibihumbi amajana atandatu igisata ca onu citaha impunzi ku isi rcr kikemeza ko uko amasogonda atatu aheze hari umuntu ahunga kubera intambara ubwicanyi canke naho guhigwa n'ubwa mbere kuva isi yarakaremwe ibitigiri vy'impunzi binganyuko nk'uko rcr ibandanye bivuga amasezerano y'amahoro ategekanya hategekanya ihagarikwa ubwo nyene ry'ingwano muri Republika Centrafrica yaraye atewe ko igikumu kuri uno wa mbere iroma mu Butaliyano ayo masezerano yarahagarariwe n'ikigo c'abakatolika ca Saint Egidio yatewe ko igikumu hagati ya leta n'imigwi cumi n'ine yitwaje ibigwanisho impande zose zaciye ziyemeza kubahiriza agahengwe ku butaka bwose bwa Republika ya Centrafrica zihagarika zihagarikiwe n'amakungu ivyo vyatangajwe n'abaserukira ikigo Saint Egidio bagize uruhara rukomeye mu mugambi w'amahoro mu bice bitandukanye vyo kw'isi na cane cane mu karere ka Afrika. muri mari naho inteko zijeje umutekano zaraye zishe abagwanyi bane bagize, bagize uruhara mu gitero cabereye ku ihoteli iri hanze y'umugwa mukuru wa mari bamako ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje yajeje umutekano salifa traore kuri uno wa mbere inteko zijeje umutekano zaratabaye kandi abantu barenga mirongo itatu na batandatu bari bagizwe imbohe harimwo n'abafaransa cumi na batatu perezida emmanuel macron w'ubufaransa yaravuganye na mugenzi we wa mali nyuma y'ico gitero perezida macron avuga ko ubufaransa bushigikiye bwivuye inyuma igihugu ca mali ubushikiranganji bujeje imigenderanire bwa leta z'ubumwe za amerika bwari bwagabishije haraheze indwi ko hashobora kuba ibitero ku nyubakwa z'abaserukira ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'ibindi bibanza bisanzwe bigenderwamwo n'abanyamahanga ku mugwa mukuru wa mali nshuti bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri ko mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu rundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ari uwezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ngire mwiriwe mu kanya turababwira iby'umunsi wahariwe impunzi ku isi ariko imbere yaho tubanze tubabwire ko abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro mu gihugu c'u Burundi bariko barakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'ishure nshingiro mu ntara zitandukanye ikibazo cakozwe naho hari utubazo twagiye turibonekeza nko kutisanga ku ntonde muri komune ya Rugombo y'intara ya Cibitoke abanyeshuri bagera kuri cumi na batandatu nibo batisanze ku ntonde batatu muri bo baciye baraba kubera kuburanirwa reka twumvirize ico babivugako
umwaka wose uraheze twiga uwa mbere uwundi urahera twiga tuzi ko tuzokora ikopi ziraherayo none ubu twongeye kuza gutonda bace bankako dukora kandi turabawoto urumva icyo ni ikintu kitu- kitutunuje cyane mu mutima kandi twari tumaze umwaka wose twiga ubu umunyeshuri amaze iminsi umwaka wose yicaye ku ntebe ni ikintu kibabaje cyane icyo rero kidufashamo kugira ngo barabuko batugira ko twokora jene naciye numva niyasa ko ubuzima bwanje ataho bugiye kuja kubera ngiye kuba mu ibarabara atake bazonkotse kandi nta nubwo biri bukunde ko nzosubiramo kandi
nuko rero naho abayobozi b'amashuri ya munyika ya kabiri na rugombo ya kabiri aho abanyeshuri biyandikishije bavuga ko intonde bazitanze mu buyobozi bw'amashuri yo mu ikomine ubwo buyobozi nabwo buvuga ko bwikura ko izo ntonde zabo banyeshuri bazitanze ku mu- mu biro by'urongoye intara abo nabo bakavuga ko batigeze bazironka kaneza marise ni umwunganizi mu biro by'umushikiranganji w'indero akaba ari nawe ariko akurikirana ikorwa ry'ikibazo mu ntara ya cibitoke dukurikire ico avuga kuri ico kibazo umunyeshuri arekuriwe gukora ni ufise inimero baba bamuhaye muri ico gihe atari ku rutonde bisigura yuko adashobora gukora abo mu w'icenda no mu w'icumi bari bahawe akandi kajya ko gusubiramwo ikibazo ca leta urumva batagira inimero ntibikunda ko bakora urumva baca bataha muhira izo ntonde bazitanze bategerezwa kuzishikiriza biro des evaluation niho batangira izo nimero z'abanyeshuri nabo abo batanze barafise inimero abo batibonye ko nuko amayo mazina atigeze abashikira
nuko rero ijwi rya amerika turabandanya n'ama- n'ikiganiro cacu cuno musi tubandanirize mw'ikambi tubandanirize mu ntara ya ngozi hariko harahimbarizwa umunsi wahariwe impunzi ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze mwiriwe bosco
mbiriwe cyane diane uno musi ngaha ingozi wahimbarijwe hehe neza na neza
ego ah, umunsi mukuru ah, wahariwe impunzi wahimbarijwe mu ikambi yo ku musasa irimo impunzi z'abakongomani ni muri eh, komine ya kiremba y'intara ya ngozi ni nko ku birometero mirongo icyenda avuye ku rubibe rw'u rwanda n'uburundi eh, ni nko ku birometero kandi eh, bishika eh, kuri eh, mirongo itatu cyangwa mirongo ine hagati ya mirongo itatu na mirongo ine uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi aba Abo- Mhm. bosco ibibazo impunzi zashikirije ahanini ni ivyabo
ego impunzi uwaserukiye impunzi yashikirije ahanini ikibazo kijyanye n'uko eh, uno munsi afatiye ku kivugo cy'uno munsi kijyanye eh, n'insigo bivuga yuko eh, um- impunzi zoshobora gufashwa ziki- zi- zikigenga haba mu byo ubutunzi icyo bita eh, autonomisation effective des- des refugiés Eh, im- basabye yuko ahanini bokoroherezwa nk'abiyungunganya bagiye kurangura ibintu hanze bakingu- bakuba- bakoroherezwa kugira ngo bashobore kujabuka imipaka Eh, ikindi kibazo cyashyikirijwe eh, ni ibijyanye na bimwe bita reyensarasiyo kuvuga hamwe impunzi bashobora kuzifasha zikajya mu bindi bihugu aho zishobora gucumbika ibyo nabyo nibavuze ko uno munsi biko bitariko biragenda neza na cyane cyane kuva eh, mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatandatu bibiri n'indwi gushika bibiri n'umunani gushika uno munsi baravuga ba- impunzi zashyikirijwe yuko eh, ibyo bikorwa bitariko biragenda neza urakoze rwose jean bosco ndarurinze turaza kugukenera mu mwanya uri imbere kugira ngo utubwire ibyinshi kuri iyo nkuru
murakoze namwe umunsi mukuru wahariwe impunzi wahimbajwe kandi mu gihugu c'u Rwanda wahimbarije mikambi ya Kiziba ibamwo abakongomani kwiyungunganya kugira ngo impunzi zitere imbere ziteze imbi- igi- imbere igihugu cabakiriye nico civugo cuno munsi ibirori vyatangujwe n'inkino zahuje imisore n'inkumi baba mu ma- baba mu makambi yo ngaho mu Rwanda iyo nkuru turaza kuyigarukako mu makuru yacu yo hanyuma no mu ikambi ya Rusenda uwo munsi wahimbajwe aho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yazisezeranije ko igiye gukemura ikibazo c'impunzi ziba mu bihangare ifatikanije n'ishami rya onigitaho impunzi RCR akanyamuneza kakaba kari kose ngaho mu Rusenda nk'uko muvyumva muradutunga twari twemeye ko mugiye kumva iby'akanyamuneza mu ikambi ya rusenda ariko ubuhinga bw'ivyuma ntibwadukundiye tuje mu gice ca kabiri ca kino kiganiro iwanyu mu ntara aho uno munsi mu kiganiro c'abarongoye amadini n'abashengero tubandanya ku kibazo kijanye n'imyidogo iri mu barimyi bo mu ntara zitandukanye z'igihugu ku bijanye no kudashikira ifumbire y'ikizungu umunyamakuru wacu Diane Ndonse abanza tubwire abatumire bari kumwe no munsi duhere kuri patiri desire ni nahazimana icegera c'umunyamabanga mukuru wa caritas burundi ishirahamwe rya ekereziya katolika rijejwe gufasha mu iterambere ryuzuye rihereye ku barushwa E, turabaramukije naje ndabaramukije ndabashimiye no ku butumire twakire na prosper dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi akanovera mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabaramukije ndabaramukije na jewe wakire na gerard hakizimana aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu burundi foricon f namwebwe turabaramukije natwe turaramukije kataramukije nako batwumviriza bose twibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya amerika aho tuza kuvuga ku bijanye n'ingene abarongoye amadini n'amasengero bokorana n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu bijanye no kugwiza umwimbu mu barimyi ibi akaba ari nyuma y'aho mu kiganiro giheruka ku bijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwiza umwimbu mu barimyi aho abari bitavye ikiganiro ari nabo bamwe bari muri abaye bari muri kino kiganiro c'uno munsi basavye ko abarongoye amadini bokorana n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu guteza imbere uburimyi duhere kuri iki kibazo rero kijanye n'ikicuko abarongoye amadini n'amasengero bokorana n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mbega bokorana gute uno munsi rero uwaserukiye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ari hano arashobora kugira icyo abivuzeko Eh, nk'uko mubivuze ubushanje bw'uburimyi n'ubworozi bwaruguruye imiryango kugira ngo uwo ari we wese ashoboye gufasha kugira ngo dufashanye tugwize eh, inguvu kugira ngo tugarukane akanovera k'isi Eh, imiryango iruguruye turifuza yuko uwo wese afise ico yoterera eh, yoza tugakorera hamwe kugira ngo umurimo yoroherwe ego pati nk'uko twari ko turabivuga mu kiganiro giheze caritas n'ubwo atari mwebwe mwari hano ariko nishyiramo caritas mwaserukiye bari bavuze yuko hari ikimenyane mu byo musanzwe mukora n'ubwo atari iyo fumbire muba muri ko muratanga Mm.
leta iba isanzwe iriko iratanga harimo ngo ikimenyane arico uyu ariko aravuga wa- aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe foricon namwe murumva ko mukwiye gukorana na leta muri iyo ntumbero yo kukigwanya sinobifatira gusa kuri ako kantu gatoyi kuko ekereziya y'u Burundi isanzwe ikorana na leta mu bintu byinshi cyane hama iyi karitasi burundi wumva niyo iserukira ekereziya katolika muri ibyo bijanye no gufasha abantu mu mibano gufasha abantu mu iterambere Eh, ku buryo rero numva yuko karitasi burundi ekereziya y'u Burundi biciye mbere no mu maparuwasi kuko mu maparuwasi yose hari amakaritasi numva ko boshobora gufasha cyane kuko twebwe eh, imico twisunga harimo icyo kintu cy'uko ikimenyane kidashobora kujamwo twisunga ubwa mbere ijambo ry'imana n'iyo karitasi wumva ni ijambo urukundo rwa rukundo yezu kirisito yatubwiye rya teko ry'urukundo Ego mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bavuze ko biteguye gukorana na mwe ariko uno munsi ikibazo kiri mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu bijanye n'uko abanyagihugu badashikira ifumbire biboroheye ico kimenyane sinzi rero aho gihagaze neza na neza uko cogwanywa nk'uko uyo yakivuze mbona kuno munsi amase ugiye mu mabutike usanga hariho amase mbere ugasanga uravye ibi begizija eh, urabona ko hariho abakene usanga badakwiza tujya duhera tukuja gusaba ujya mufuko cya kiya gice cy'umufuko ugasanga ari uwo muntu abuze ubwo buryo haciye haza uwundi afise uburyo bwinshi yiyandikishije inshuro zibiri eh, kuri babandi yategeza kwiyandikisha kuko usanga rero arosa inshuro zitatu mbega uzoca usanga ayo mase azorenza ko niyo azojana amabutike gucuruza mubona ko uno munsi amase mu mabutike uravye ntabwo bayacuruza binyegeje ariko mu mabutike urabona ko akameme amase ariyo dodiko prosper aserukiye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi afise ico abivugako kamwana wa mama twebwe twibaza yuko adashoboka kuko murabizi yuko umurimyi wenyene niwe agenda kwikomandira ifumbire muri ico gihe rero nta murimyi n'umwe ahari mu burundi yagiye gukomanda ngo ifumbire hama bamusubize inyuma nta murimyi n'umwe yaronse udufaranga two kugombora iyo fumbire ngo aheze bamusubize inyuma birumvikana rero yuko ntiduhave tudatahura neza kutaba ushoboye kuriha n'akamwana wa mama biratandukanye twebwe utaronka ifumbire ni umuntu adashoboye kuriha igice ciwe ari bya bijya bice mirongo itandatu kw'ijana ariko ubishoboye akabironka uwo ifumbire ayironka ni ukuvuga rero yuko iyo duhamagariye abarimyi nk'ubu bariko barariha avansi nta muntu n'umwe basubiza inyuma agiye gukomanda ikintu tuvuga tuvuga tuti namwe ahubwo nimudufashe kubera ko abarimyi bose badakomanda ifumbire kubera badafise uburyo dufashe nk'aba baraba abakene kugira ngo bashyireho uburyo bw'ingene baza barabika kugira ngo hageze kuri ifumbire bose ntagire n'umwe asigara murantu gatonyi nivyo abarimyi bose barandikwa ariko nagenda bibutse ko uravye hariho gitigiri icibiri umuntu tegeza kuba ronka nivyo ajya amategeko kujya mwabigize ni amategeko meza cane ariko ugiye kurikira hariya bavyandika ushobora gusanga n'umuntu yahinduye izindi incuro zitatu kandi hakaza wa wundi nyene bamubona ko ari wa wundi ariko ugasanga bamwanditse mu gihe haba hari umunyagihugu mutonyi atashoboye kuronka tuje tugaruka kuri ekleziya katolika bimwe vya karitasi nivyo murazi ko amashinga afite uruhara rudasanzwe E, kandi murazi ko amashengero abantwanya amashengero batanga uburyo bwinshi mu mashengero haba ibi by'amashikanwa n'iby'imperezwa baze barafasha ku buryo bashobora no gutanga ingurane ko abantu batishoboye cyangwa batashikiriwe n'ayo mase kuko uno munsi tubona ko abantu badaheza ngo bimbure nk'abandi mbere baca bagura uduse nk'ibiro bitatu ugasanga babi- bayaguze ku ibeyi y'umurengera kuko mwabimuhagurishije ico ni ciyumviro ngira ngo bashikirije kimwe mu vyo bashobora gukemura uko abo barimyi badashikirwa n'iyo fumbire yego Eh, ariko nagomba munkundiye du- du- dufatanye ibintu bibiri kuba ntaho nishoboye ngo urihe ifumbire n'akamwana wa mama biratandukanye twebwe umuntu ataronka ifumbire ni umuntu biba vyagoye adashoboye kuronka bijya bice mirongo itandatu kw'ijana mugabo ntawe abironse agenda gukomana ifumbire ngo bamusubize inyuma mwebwe ntimushobora kubikurikirana byose gushika mu makomine gushika ku mitumba uca usanga rero bajya bandika babikora nkana mbere bakanandika abantu benshi ari nico gituma ubona mu mabutike amase uno munsi usanga akiboneka aho rero ni hamwe hoza ikintu rero muza kudufasha n'icyo tugomba tubabwire twebwe turasaba yuko umuntu adashoboye kugura agafuko k'ibiro mirongo ine na bitanu imiryango ija hamwe aho rero nk'aba baserukira katolika bodufasha kubera barafise ukungene batunganya abarimyi mu mibano byodufasha kugira ngo abo no kwita imihana mikene ije hamwe kugira ngo begeranirize uburyo hamwe bagwize ako gafuko k'ibiro mirongo ine na bitanu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turabandanya ikiganiro twebwe ku isanze karitasi burundi turiko turategura kugira amasezerano icyo twita konvansiyo n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mbere hari hageze aho iyo amasezerano baba bari mu kuhatira kw'igikumu kugira ngo ubwo bucuti uko gufashanya hagati ya karitasi n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bize mbere bishobora no gushika kure hama kuri ico nk'uko umushikiranganje yariko arabivuga numva ko biratandukanye cyane abantu baba batagiye kugura kubera ba- babuze amafaranga si cyo kimwe n'ububa ngo babuze ngo kubera ikimenyane hama nicyo nashaka guca nishura ariko ngira ngo icyo agomba kuvuga ni uko burya ikimenyane kirashobora kubaho kubera ubwo bukene ni kuvuga yuko hariho ababa bashoboye gushika imbere ku bw'uburyo bwabo hagaca habamo ngira ngo icyo kimenyane ngira icyo nibyo yashatse twita kuvuga kuba favorize ugasanga umuntu afite ibintu byinshi niwe aguma aronka mu gihe uwabike atigera aronka ariko bashobora gushyiraho n'amategeko ku buryo bavuga bati umurimyi wese ndashobora kuronka n'ibiro bitanu naziyandikishe yego kandi urumva niyo ntumbero yo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ko ifumbire ishikira umurimyi ku giciro kitamuvuna umva bigumye biri uko ni kuvuga wa murimyi aca ashikirwa ifumbire imuvuna umwe mutonyi nta- ntigera ashikirwa mu gihe afite uduhera duke ariko mu gihe bavuga bati n'uw'ibiro bitanu azoza kwiyandikisha twebwe tuzoraba duce dufata abo bi- bataba bitanu bitanu biyandikishije tubateranye bose bakwije umufuko duce tubaha muga kuvuga ngo nibi- baje hamwe biyandikisha ari bangahe hari abatabyemera kuko bivanye nuko abona ko abantu badahuza mu kibano mazi ko abantu kenshi babana badahuza mu kibano canke badahugiye imico rero uko gukorana ngo yakokemura ibyo bibazo uko ari bibiri na cyane cyane yego mbere a- a- eh, munkunde nagomba ndamuhumurize muhumurize nawe ko baratwumviriza nibyo gushika ubu turacahagaze ku gafuko k'ibiro mirongo ine na bitanu ariko nk'uko mwabikurikiranye turafise umugambi w'uko ifumbire izokorerwa ngaha mu burundi tukaba twifuza mbere y'uko izoba iri mu dufuko dutoyi gose kugira ngo tworoheze n'abarimyi bato bato mbega Muga- mwavuze ko rizoja mu ngiro ryari iryo shirahamwe Eh, ryari ngira kuritwara?
ababona aho riko irubaka barabona yuko ibikorwa biriko biratera bija imbere turavye mu nyandiko turabona yuko bari biyemeje yuko eh, imbere yuko umwaka uhera buba bamaze gusohora ifumbire ya mbere kugira ngo berekane yuko koko umugambi wakunze icyo cyo navuga eh, twebwe natwe tushobora guterera murabona yuko nibyo baragurishiriza mu mabutike mugabo twebwe ko dusanzwe tugira imana karitasi ikaba ishika kure ho- kure cyane ku maparuwase kumanuka mbere gushika no mu mibano mito mito jewe ndibaza nk'ahantu hose hariho amasantere hariho paruwase nk'igihe bokumva by'ukuri yuko bashobora gushiramwo abasaseredoti basanzwe mbere bafise umutima wo gufasha kandi baciye n'ubwenge kuko nta musaseredoti aba ari munsi ya universite aba yaretse universite umuntu yoraba akabinoganza neza tukaraba ingene mu maparuwasi yegereye cyane ko twe ngaha nka kuri karitasi y'uburundi cyangwa ku madiyoseze biri hejuru kandi n'amatangazo avugirwa mu isengero manova acamwo byoshobora gufasha igihe byoboneka neza yuko baduhaye ikibanza umushinga navuze ati imiryango iruguruye mugabe imiryango yuguruye hari aho usanga umengo bose baciye bashaka kubyirukangamo ugasanga harimo n'utunyungu umuntu agiye kurondera mugabo twebwe nk'uko navuga du- twateguye amasezerano neza tukabivugana neza nibaza ko byoshobora kugira ikintu kinini bifashije ngira hariho urwego ruzojaho ruzofasha kuri kugira ngo isi nyene isubizwa uburyohe ego nk'ikintu cyo nibaza co fasha atinca ndamye ijambo nyene nko gushira amakomite nuba nkajya nko ku mavuriro hariho le comité de santé usanga zigizwe n'abantu harimo imigwi myinshi rero niko niyumvira no kuri sinzi ko baba bagishiraho mugabo nk'ico baci baciyumvira ati dushireho komite y'abantu nyene bahooye bafasha muri ibyo byo gutanga ifumbire n'abasasedote bakajamo cyangwa abandi bantu bo ku iparuwasi je nibaza ko byogira ikintu kininiya bifashije E, nari nigeze kubivuga ngitangura ndavuga nti kuko imiryango iruguruye tu- n'ibintu tubasaba eh, biratomoye ko twofashanya icya mbere mu dufasha ni uko kuguhimiriza Umu- abarimyi murabona yuko abarimyi b'iwacu benshi barakenye kandi bamaze gukena ibyo birababaza gose, bamaze gukena biratubabaza.
nti- nta n'umwe aja mu- muri banki nta n'umwe aja muri fena mu makopeke cyangwa muri poste byumvikana rero yuko mwodufasha guhimiriza kugira ngo utwo dukeyi baronka batangure kuza baratubika kugira ngo hageze kuriha biborohera aho rero bica biza rero hageze ku komanda nta n'umwe yosigara kubera iki muba mwadufashije kubategura ico kikaba ica mbere aho rero ni ukugira ica mbere kugira baronke iyo fumbire ubugira kabiri rero mugaca mudufasha kandi kugira ngo iyo fumbire abantu bose bayikoreshe neza mbe umurimyi akoresha neza gute ifumbire abo muri karitasi abo muri mu- muri ekereziya katolika sivyo tubigisha barabizi turabizi yuko imirima ku maparuwase isa neza usanga imeze neza tuvuga tuti rero burya bwenge bakoresha nibadufashe n'umurimyi abukoreshe neza ijya mirima tubona ku ku isengero iheze ibe no ku mitumba arakoze cyane kuri iryo jambo ashikirije twebwe muri karitasi turagira icyo bita plan strategique iyo twagize yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda twamaze umva twamaze gutangura icyo cyumviro kirimo cyane cyo gufasha abanyagihugu kugira ngo ubwenge bafise babukoreshe Ego mu gutera turangiza kino kiganiro Prosper Dodiko yaseruka ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yemeye yuko ubushikiranganje bwuguruye ko mushobora gukorana Yego, kandi ariko je nabishimye cyane ego mugabo muzokorana gute muzohurira he uwo muryango wuguruye mbega urafise izina witwa cyane cyane novuga yuko wuguriye ku mutima ariko mu ngiro umuntu yifuza gukorana n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi araza akabisaba umushikiranganji akamubwira ico yofasha nk'uko abo muri karitasi ariko babivuga ati tuko turategura konvansyo haraba rero urwandiko ruzovuga rero ico umuntu wese azofasha nibaza rero yuko uwufise icyo yoterera yoza akabisaba umushikiranganji noneho hakaba urwandiko ruvuga neza eh, ico umwe wese azoheza agaterera Ego turangize kino kiganiro tubashimira mwebwe mwitavye ubutumire Patiri Desire ni na Hazimana icegera c'umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi shirahamwe rya Eklezia Katolika rijejwe gufasha mu iterambere ryuzuye eh, rihereye ku barushwa turabashimiye ko mwitavye ubutumire ego nanje ndabashimiye cyane ku butumire mwaduhaye ndashimiye n'abatwumvirije namwebwe Prosper Dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi akanovera eh, mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabashimiye na jewe ndabashimiye tunakenguruka iyo ntererano ya Caritas tukifuza yuko ijya mirima myiza tubona ku maparuwasi yoshikira n'abarimyi Ego. dushimire namwebwe Gerard Hakizimana muserukira imbere y'amategeko ishirahamwe gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi Forcon F turabakengurukiye natwe turabashimiye ko namwe mwadutumiye uyu munsi tukaba twariko tuvuga ku bijanye n'ingene abarongoye amasengero n'amadini bokorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu kugwiza umwimbu mu barimyi Diane Ndonse nari ndemesheje kino kiganiro nshimiye namwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika urakoze diane ndonsa ariko imbere y'uko rero duhana agahindukira n'abakunzi b'ijwi rya amerika tubanze tugaruke gato kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi twerekeza mu ikambi y'impunzi ya nakivala iri mu gihugu c'ubuganda ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu barundi bahungiye ngaho ive irakoze mwiriwe gute ngaho mu ikambi ya nakivala
twiriwe neza diane ego umunsi muriko muhimbaza gute
Eh, umunsi ngaha mu ikambi ya nakivale wahimbazwa ariko kubw'umwihariko uzohimbazwa eh, itariki mirongo ibiri n'umunani z'uku kwezi rero uno munsi hari hateguwe marato icyo bise eh, naki- marato na kivare y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi eh, yarihurikiyemwo impunzi ababyifuza bose mbere n'aba- n'abakora muri aya mashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ngaha muri iyi kambi ni umunsi Eh, iryo higanwa Mhm. ego duga ku ijambo
iryo higanwa ryatanguye igihe cy'isaha zitatu eh, marato murazi ko biruka ibirometero mirongo ine na kimwe eh, ni- ryavuye riherangira ngo inyuma y'amasaha eh, isaha n'iminota mirongo itatu Eh, ku- bahavuye kandi babona ababaye aba mbere Eh, muri abo babaye aba mbere ni twavuga yuko eh, impunzi zitatu zabaye iza mbere Eh, umurundi yaronse umudari w'umwakaka mu- mu bahungu hama n'umukobwa akaronka umudari mu- w'umwakaka mu bakobwa ego reka tubakeze abo bashoboye kuronka iyo midari ive irakoze ni umunsi twavuga ko ubasanze ubuzima bwanyu bumeze gute ngaho mu inkambi
Eh, ubuzima ubuzima du- turimwo ni nk'ubuzima bwose burimwo impunzi ku isi Eh, nubwo bitaba bimeze cyo kimwe ariko ni ubuzima nyine eh, bugoye eh, ubuzima utaronka icyo wifuza kandi ubuzima eh, ubu- u- uko wifuza kuba hatari kubaho ariko eh, ni ubuzima tu- twa tubamwo kuko ata- atakundi twogira ariko n'ubuzima buzi- buri- ni ni ubukene eh, kuko hari abanyeshuri batiga eh, hari ababyeyi bafise abana bato ugasanga eh, kugira ngo babagaburire ku kwezi biragoye na burya udufungugu usanga turonka tutaba eh, dukwiye rero eh, ni ubuzima ni ubuzima bugoye nk'uko eh, n'izindi mpunzi zifite ubuzima bugoye eh, mu mu makambi atandukanye mu isi ego urakoze cyane rwose ive irakoze tubihanganishe ejo hazoba heza mugire umunsi Yego.
mwiza ngaho mu ikambi ya nakivala twibutse yuko ive irakoze ari mu bandi barundi bahungiye muri iyo kambi nuko rero turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro dushimire makbili ya bero yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur diane nahazoma ari kumwe kuri mikro kano karirimbo ka lewis bucumi yaririmbiye impunzi reka tukabasigire
kuba nitwa imunsi si jewe nabishatse ubu ndaramye itini narifise inzu nziza cyane mana fasha uburundi bubone amahoro ubwami bwawe nibuze ducire imanza bicanyi sinzererezi nk'uko i burundi babivuga sinawuzi inzara nk'uko abatware babivuga nasizi mirima iwacu y'ibiraragi ihishiye nasizi ibigori byumye inyoni zibijya imyumbati n'ibijumbu ifuku z'ibijya nasize ibintu mu nzu nta na kimwe nazanye nasize inka n'intama hari iwacu mu ruhongore nasize ibisabo n'ibyakunze by'amata nunzwe n'ibigori ibiharage n'amakoto ariko nyiriwacu nafungura icyo nshatse suko nari ndabyanse nawungishije ubuzima